buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
mu kiganiro cya none twaganiriye ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga by'umwihariko mu itangwa rya serivisi zitandukanye zigenerwa abaturage dore ko hirya no hino batabivugaho rumwe bitewe no kudasobanukirwa neza imikoreshereze y'iri koranabuhanga
reka dusoze nshimira cyane nikora umuziranenge twabanye mu kiganiro cya none ndetse na roger nigena wari ugihagarariye nitwa mizero kirisipe namwe mwese twabanye muduteze amatwi kuva ku ntangiriro y'iki kiganiro mugire amahoro kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza gahunda za radiyo ijwi ry'amerika zirakomeje naho ikiganiro ejo naho ubutaha turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejeho icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etiyene karekezi n'ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na karindwi imyaka mirongo itanu n'itanu irashize ibihugu by'u rwanda n'uburundi bibonye ubwigenge ukwikukira ibihugu byombi byigobotoye ubutegetsi bw'ababirigi itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri abenshi batwumva muri uyu mwanya ntibari bakavutse ese ukwikukira ubwigenge ku muntu bivuze iki cyane imyaka mirongo itanu n'itanu nyuma y'uko ubwigenge ukwikukira bibonetse mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye impuguke ku ruhande rw'uburundi n'u rwanda ndabasaba babanze ndabasaba babanze batwibwire ejewe nitwa emile mworoha nkaba narabaye umwigisha muri kaminuza n'ubu ndakigishayo narasigize n'ibyo nakoze muri guverinoma y'uburundi narabaye nka minisitiri narabaye wa perezida wa asambure nasiyonali n'ibindi hanyuma rero n'igihe jewe intahe y'ukwikukira yaje nari nkuze nari mfite imyaka mirongo ibiri n'ibiri nari kuri stade mbona aho idarapo y'ababirigi imanuka y'uburundi ikaduga icyo gihe nari muri mu mashuri yisumbuye kore segonderi ndi mu myaka yo kweraheza ni ukuvuga yuko rero icyo gihe yewe narakibonye ari kwikukira k'uburundi cyangwa ukwikukira kw'i rwanda byinshi twarabibonye turashobora kubwira icyo tubivuze ko ndabashimiye cyane kandi ikaze mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mu kanya gato turabigarukaho mutubwira uko byari byifashe muri mirongo itandatu n'ibiri twatumiye kandi ku ruhande rw'u rwanda njye nitwa joseph sebarenzi abenshi banzi ku mirimo nakoze mu rwanda yo kuyobora inteko ishinga amategeko no ku mirimo nakoze muri amerika yo kwigisha muri univerisite ku birebana no gukemura amakimbirane n'inyandiko nagiye nandika nk'igitabo cyitwa gadi siripisi in rwanda ndetse n'ibiganiro nkunda gutanga kuri za univerisite hirya no hino ndabashimiye cyane kandi abasuhuje bwana joseph kabuye sebarenzi namwe ikaze mu kiganiro cyacu dusangira ijambo urakoze mwembi rero muhuriye ku kintu kimwe cyangwa se bibiri by'ingenzi mwembi mwayoboye inteko zishinga amategeko mu rwanda no mu burundi mu bihe bitandukanye mwembi kandi mwabaye abarimu abigisha muri za kaminuza uyu munsi turibanda cyane ku kwikukira ubwigenge bw'u Burundi n'u Rwanda ndabaheraho Profeseri Emile Mworoha ukwikukira iyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi itandatu na kabiri mu burundi mwarabikurikiye muri make cyane mwatubwira byari byifashe bite ku myaka mwari mufite i- mwabonye ko icyahindutse ari iki icyahindutse wumva itariki imwe eh, ukwezi kwa mukakaro igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri niho rero uburundi bwikukira icyahindutse ni uko uburundi bwari bumaze imyaka birenga imyaka ijana nka mirongo itandatu turi mu mu- twari twagiye mu ntwaro y'abakoloni ubwa mbere abadagi hanyuma eh, ababirigi icyo gihe rero ubu- cyari igihe gikomeye cyane kuko uburundi rero bwari busubiye gu- kuronka intaye y'ukwikukira bwari bwarataye igihe rero aba- abakoloni igihe ba- ba- ba- abakoloni batwara uburundi eh, twari- mu twebwe twari twaramenye iyo ntwaro y'ukwiku iyo ntwaro ya gikoloni hariho ibintu byinshi byari eh, byarabaye gusubiza nk'inyuma intwaro za kera z'iz'i Burundi n'iz'i Rwanda eh, n'ibintu- n'ibindi byose bya- byabaye aho rero uwo munsi rero wari umunsi w'akanyamuneza cyane twebwe twara- twaragiye kuri stade rero turabona ingene eh, ingene ba darapo y- y- y- y'ababirigi imanuka twari kuri stade rwa gasore hanyuma rero urumva rero wari umunsi w'akanyamuneza cyane Eh, twebwe twari dukuze twibuka ibyabaye mu gikoroni wari umu- wari umu- umunsi w'uku- w'umunezero w'uko uburundi buronse intahe yo kwikukira mu makungu iye wari umunsi w'aka- w'akanyamuneza ku rwanda no ku burundi birumvikana ku babashije gukurikirana uwo munsi bwana joseph sebarenzi i- iyo tariki mirongo itandatu na kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ni hambere abenshi mu batwumva muri uyu mwanya icyo gihe nta rwari bakavutse ku bavutse muri ariya matariki muri iyo myaka itandatu na kabiri u rwanda n'uburundi bikibona ukwikukira ubwigenge ishusho mwazamukanye nihe bwana sibarenzi yewe ngewe nyine nk'uko wabivuze ntabwo ibyo bihe bya independence nyine nabimenye kuko navutse nyuma ariko uko numvaga independence nyine wumvaga ko byari ibihe by'ibyishimo eh, ko ubutegetsi buvuye mu maboko y'abanyamahanga bukajya mu maboko y'abenegihugu Eh, ariko hari hari ibindi nanone numvaga abantu bavuga kandi nanjye ngiye nsoma nagiye nsanga ari byo Eh, ni uko mu gihe u rwanda rwabonaga independence muri mirongo itandatu na kabiri eh, hari igice kimwe cy'abanyarwanda kinezerewe cyishimye ariko hari n'ikindi gice cy'abanyarwanda bari bari mu gahinda mu marira ubwo ndavuga nk'abantu b'impunzi bari ku bahoze ku butegetsi mu rwanda b'abatutsi bamwe bari barahunze barameneshejwe eh, abandi bari bari mu rwanda bafite ubwoba n'ubutegetsi bwari buriho bwabaga bufite ubwoba kubera nyine ibitero by'inyenzi byavaga hirya no hino ni ukuvuga ngo hariho ibyishimo ariko harimo n'amarira Eh, ariko abantu bumvaga ko hari icyizere ko ibyo bintu bibi byabaye bizarangira maze abanyarwanda bakongera bakabana neza mu burundi ho ndumva hari umunezero eh, kurusha mu rwanda uretse gusa ko eh, bari bafite ikibazo nacyo hari hashize ngira ngo umwaka umwe gusa prince rwagasore ari nawe waharaniye independence cyane cyane eh, yishwe yishwe muri mirongo itandatu na rimwe Eh, ari nacyo gihe nyine eh, muri congo hakurya naho hakoranizwaga n'ububirigi eh, na rumumba nawe eh, yari amaze igihe amezi makeya yishwe Eh, ndetse n'umwe mu bantu baharaniye independence cyane wo mu rwanda uriye umwami rudahigwa nawe yari yarishwe muri mirongo itanu n'icyenda ye ndabashimiye cyane bwana joseph sebarenzi E, birumvikana tuvuze amateka profeseri mworoha yaturamburira ku buryo burambuye ntitwabona n'umwanya wo kugira ngo tubashe kubishyira kuri radiyo ariko profeseri mworoha murebye ubutegetsi bwakurikiye ibihe by'ubwigenge mu burundi cyane cyane icyo mubona uwo munezero akanyamuneza ni ibintu byakomeje ku buryo abarundi bumva ko ko ubutegetsi bw'ababirigi bwarangiye ko o, sebarundi ayobora igihugu ku neza abarundi wacyo uvuga nk'uko umushinga agiye kuvuga sebarinzi yabi- yabivuze naho twari dufite akanyamuneza kari akanyamuneza nako nyine kari nk'umubabaro nk'uko abivuze bikorwa gasore yari yaraharaniye intahe y'uburundi bari bamugandaguye aho rero nibyo naho hari akanyamuneza kandi cyo nuvuga nk'uko wabivuze ibihugu byari byatwawe n'ababirigi byose byarutse kwikukira habi hatanguye kuba ibintu bitameze neza cyane urabye i rwanda ingene hari habaye na manifeste ya mirongo itanu n'indwi manifeste hutu hari habaye ingwano hanyuma ikongo naho nyine hafi hakurikira ingwano urumva rero nk'uko abivuze hariho hariho ibintu byatuma abantu bose batanezerwa mugabo kubera uko kwikukira rero hariho icyo cyizere hanyuma nk'uko byahavuye bikurikira sinavuga yuko byagumye bigenda neza ari haba mu rwanda haba mu burundi mu burundi havuye haba nyine izindi ngorane zitari nke izindi ngorane zitari nke zerekeye intwaro urabona harabaye minisitiri wa mbere mu mirongo itandatu na gatanu ngenda n'ubumwe nawe nyine yahavuye yicwa hanyuma haraba n'izindi ngorane mu yindi myaka yose yakurikiye byerekeye ingene dezerite b'abahutu n'abatutsi barwaniye ubutegetsi hanyuma hakaba n'amacakubiri amacakubiri mbere yari yatanguranye n'igikoroni hanyuma rero bayashyira mu migambwe bayashyira baranabyigisha mu mashuri ibyo rero byose byaratumye hagwa ingaruka mbi mu ntwaro zakurikiye inyuma ya indepandanse nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo ni ingorane bwana sebarenzi yari abikomojeho gatoya singira ngo tuvuge amateka yose ariko icyagaragaye ku mpande zombi haba mu rwanda no mu burundi habaye amakimbirane ashingiye ku moko kuva ubwigenge ukwikukira kubaye mirongo itandatu na kabiri habaye kandi za kudeta akenshi zagiye zihitana cyane cyane ku ruhande rw'u rwanda zagiye zijyana n'imivu y'amaraso akenshi n'abaperezida bakicwa bwana sebarinzi hari ingingo mwari muzamutseho z'uko ku mpande zombi mu rwanda no mu burundi n'ubwo ubwigenge bwabaye kwikukira kukaba habaye ubuhunzi kuri bamwe ibyishimo biragabanuka icyizere kirabura haba ku bakuze n'urubyiruko kuri ubu kuba twumva batamenye ukwikukira n'ubwigenge ubwo buhunzi ibyishimo n'icyizere birahari cyangwa byarahagaze ntabwo byahagaze ngira ngo nubwo dufite ibibazo byinshi ariko haracyari icyizere umugani wa yandirimbo ngo haracyari icyizere ariko nyine urebye igihe cya indepandanse kwikukira byaravugaga ngo noneho abenegihugu bagiye kwitoramo abayobozi maze bo biyobora ubwabo amatora koko yarabaye haba mu rwanda haba mu burundi ariko ntabwo byatinze hajeho nyine ziriya ntwaro zije ku buryo bwa kudeta bituma haza abayobozi mu by'ukuri bategekesha igitugu haba mu rwanda haba mu burundi noneho usanga mu by'ukuri abategetsi ntabwo bakiri abazungu ahubwo ni abirabura ariko babirabura bakora ibibi biruta ibyo abazungu bakoze kuko urebye nko mu rwanda no mu burundi ndetse abakoroni bari barazanye amacakubiri hagati y'amoko ariko ntabwo byari byaragezeho aho abantu bamena amaraso ya bene wabo y'abavandimwe babo bashingiye ku moko mu rwanda byarabaye mbere ya indepandanse gatoya ariko indi myaka nka mirongo ingahe yose yashize ntabwo higeze haba ikintu cyo kumena amaraso ya bene wanyu b'abanyarwanda cyangwa bene wanyu b'abarundi ariko ibyo byarabaye ndetse noneho n'ubutegetsi bwajeho kera banengaga ubutegetsi bw'abakoroni ko ari abantu bishyiragaho ariko mu by'ukuri urebye mu bihugu byacu muri uyu munsi n'ubundi abategetsi dufite ni abategetsi byitwa ko batowe ariko mu by'ukuri ari nk'ibintu byo kubeshya mbega bategekesha igitugu ikindi cya kabiri n'ikirebana n'ubwigenge kuko ubwigenge icyo bivuze ni ukuvuga ngo abazungu baragiye noneho bwa bukungu bwacu bajyaga batwara tugiye noneho twebwe kubufata tubukoresha ibyacu dutere imbere igihugu cyacu duteze imbere ibihugu byacu ariko ubu ngubu nyuma y'imyaka mirongo itanu n'itanu mu rwanda no mu burundi turacyasabiriza amahanga ingengo y'imari mu rwanda no mu burundi ibirenga kimwe cya kabiri cyayo bigomba kuva mu mfashanyo z'amahanga ijambo ngo imfashanyo z'amahanga ryarogeye ari byo bivuze ngo gusabiriza amahanga nta indepandanse rero dufite mu birebana n'ubukungu ndabashimiye bwana joseph sebarenzi nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo yereka duhina amagambo gatoya iyo ni ingingo imwe ngarukiye kuri porofeseri mworoha ikibazo sebarenzi yazamukiyeho cy'uko turebye mu karere k'ibiyaga bigari kaguye hari umubare w'abantu b'impunzi bakomoka mu burundi mu rwanda no muri congo bagera hafi kuri miliyoni ni abarundi ni abanyarwanda ni abanyekongo iki kibazo cy'ubuhunzi ikibazo cy'ibyishimo mwakomojeho porofeseri mworoha ikibazo cy'izere ku rubyiruko kurwaruka rutwumva ubu ngubu hari icyizere bafite ko buriya bwigenge kuriya kwikukira abakurambere baharaniye kuzabageza ku byishimo n'icyizere birambye icyo nuvuga kuri icyo kibazo ubwa mbere nk'uko muvuze harabaye intwaro zifatiye ku moko kandi harabaye n'amakudeta mugabo haraba n'imigambwe imwe mugabo icyo nuvuga ni uko ibyo ntibyabaye mu burundi gusa byarabaye kuri afurika yose urabye kongo urabye muri ghana urabye muri bugande reka n'ahandi hose cyari ikintu cyerekeye afurika yose ntibyabaye ngaha gusa icyo nuvuga rero naho hariho ingorane zabaye naho n'inzu ingorane zabaye ibyo ibihugu byose ku isi niko byaba bigenda hariho rero icyizere kiriho kuko tubandanije tugakomeza intwaro rusange turabona harabaye harabaye ibintu bitari bike amavuriro amashure amabarabara ibiterwa bishasha n'ibindi byinshi byarabonetse nuko ibihugu byacu bigira ijambo mu mahanga aho rero niho abantu urwaruka rufatira ko kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu duteze imbere ndepandanse muranyumva ndabumva cyane mukomeze hanyuma rero mvuga yuko tubwirizwa gufatira urwaruka rubwiza kumenya ubwa mbere bamenye ingene intwaro ya gikoroni yari imeze kandi bamenye n'akahise k'ingene ingorane zabaye bazifatire ko mu kubaka ibihugu byacu mu kubaka ibihugu byacu mu kubikunda no mu kurondera imigambi imigabo n'imigambi yo kubiteza imbere nabo rero iyo indepandanse bayigira yabo hanyuma rero barabe ingene tworonka inzira nziza y'amajyambere ifatiye ku mahoro n'iterambere icyo nicyo nuvuga urwaruka rubwiriza kurondera rukagira akizere mu kubaka igihugu cyabibarutse bakamenya abakirwaniye bakamenya n'ingorane zabaye bakarondera n'ingene bozivamo
ndabashimiye cyane porofeseri mworoha bwana sebarenzi izi ngingo porofeseri mworoha agarutseho cyane cyane kumvisha urwaruka urubyiruko ko hari abaharaniye ubwigenge no kwikukira bakabigenderaho icyo mubona urwaruka rwabona nk'intwari cyangwa se abantu ntangarugero baheraho haba mu rwanda no mu burundi urubyiruko rubona abo bantu hari abantu rwibonamo ku buryo rwagira ruti haba ku bijyanye no gukunda igihugu kuyobora igihugu guharanira ku kwigenga ku kwikukira icyo mubona urubyiruko rwashingiraho ni ikihe kuri mwebwe umva icya mbere numva hari ni uko urubyiruko rukwiriye kumenya amateka nk'uko porofeseri mworoha yabivuze bakamenya ibyabaye ibyo ari byo bakamenya amakosa yabaye noneho bagafasha ko ayo makosa atazasubira kandi ko ibyiza byagezweho muri iyi myaka mirongo itanu n'itanu ishize ko byashingirwaho bikazamuka ikintu kimwe mu by'ingenzi numva ntekereza ni uko uriya munsi w'ubwigenge dukwiriye kongera kujya tuwizihiza kuko ni kimwe mu bintu bihuza abanyarwanda b'amoko yose gihuza abarundi b'amoko yose kubera ko ubwigenge bwaharaniwe n'abanyarwanda bo mu moko yose burashoboka kubera ko bahagurutse icyo rero kiraduhuza aho kugira ngo nk'uko mu rwanda bakunze kubikora ugasanga aho kwizihiza umunsi wa indepandanse ahubwo barizihiza umunsi habyarimana yafasheho ubutegetsi nyuma aho efuperi ifatiye ubutegetsi nabo ugasanga abantu aribwo ari wo munsi bizihiza uriya munsi nyine ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi ibyo bikwiriye kuvaho abantu bakizihiza umunsi wa indepandanse kandi bakavuga amateka uko yabaye icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni uko abantu bakiri batoya bakwiriye kurebera nko ku bantu nka ba mandela ba mandela urabona yageze ku yageze ku butegetsi nelson mandela wahoze ari perezida wa afurika y'epfo yego urabona yaraje ategeka igihugu cyari kirimo amacakubiri ariko ntabwo yakoze politiki yo ku yo guhiga abo yasimbuye ngo ajye kwica abazungu kuko aribo bategekaga mbere barakoze n'ibintu bibi ngira ngo icyo dukwiriye kumenya nk'abantu mbega abantu bakiri bato n'abandi benshi dukwiriye kurwanya ikibi aho kugira ngo turwanye abantu bakoze ibintu bibi iryo ni itandukaniro rikomeye abantu bakwiriye kurwanya guhana abantu kubera ibyaha bakoze bo ku giti cyabo aho kugira ngo kubahana cyangwa kubahiga bigere no ku bwoko abo bantu bakomokamo ibyo bintu ni amakosa ikindi navuga ni uko urubyiruko rwari rukwiye kumenya ko dukeneye indepandanse yindi twabonye indepandanse mu byo kuvuga gusa ubu dukeneye imfashanyo z'amahanga ubu dufite ubutegetsi nanone bugendera ku gitugu ubu ngubu impunzi ni nyinshi ari impunzi zo muri mirongo icyenda na kane ari impunzi z'i Burundi wabonye kuva muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zirandaga hirya no hino ibyo byose ni ibibazo mu by'ukuri dukwiriye kugira indi indepandanse ni nka revolisiyo yatuma noneho dushobora gutunganya ubutegetsi ku buryo bw'ubutegetsi bubera abarundi bose ubutegetsi bubera abanyarwanda bose ubutegetsi bushingiye ku mategeko aho kugira ngo abategetsi aribo bahinduka amategeko numva rero ibyo ngibyo ari ibintu bikwiye ubutegetsi bwa bundi bukora ibishoboka byose kugira ngo hatazongera kubaho impunzi ahubwo abantu babe iwabo bishimye bisanzura kandi ibyo mvuga ntekereza ko umuntu nk'uko poroferi mworoha yabivuze ni ibintu umuntu yavuga kurwana no ku Burundi ariko wabivuga no muri congo wabivuga no ku bindi bihugu hirya no hino muri afurika wagira ngo afurika hari ikibazo ifite cy'umwihariko wagira ngo abanyafurika ntabwo bazi bafite ubwenge buhagije bwo kwiyobora neza ngo biyobore mu mahoro biyobore mu butungane ndabashimiye bwana joseph sebarenzi nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo porofesori mworoha mbagarutseho bwana sebarenzi hari ikibazo yagarutse bijyanye n'ubuhunzi ku murundi cyangwa se ku munyarwanda ubwoko ubwo ari bwo bwose niba uwo muntu ari impunzi ubu ngubu ibihugu byibuka ubwigenge kwikukira imyaka mirongo itanu n'itanu nyuma y'uko bibubonye uwo muntu w'impunzi yakumva ko igihugu cyigenze cyangwa se ko gifite ukwikukira cyangwa se ubwigenge ku buhe buryo ikibazo cyerekeye impunzi urumva kuva kuva uburundi bwikukira kuva u rwanda rwikukira n'ibindi bihugu byose igihe habaye impunzi zivuye mu gihugu nuko haba hariho ingorane twakwifuza rero yuko hokorwa ibintu byose muri ibyo bihugu byacu byerekeye guteza imbere igihugu byerekeye gukomeza intwaro rusange byerekeye kwigisha abantu byerekeye ubutungane kugira ngo ntihagire impunzi zizosubira kuvugwa mu bihugu byacu hanyuma rero dufatire kandi turafise icyo twashyira imbere nabuze ingene twoteza imbere igihugu cyacu cyane cyane ari mu by'ubutunzi tumenye nuko dufise imico kama myiza y'uburundi y'u rwanda nayo nyine tuyifatireko nta gihugu gitera imbere kidafatiye ku mico kama yacu kuko mbere abazungu bakoze aho bazi iwacu ni uko batanguye gukuraho ibintu byari bikomeye byari bifatiye ingene igihugu cyacu cyari gitwawe nko gukuraho twebwe nko gukuraho umuganuro gukuraho ingoma kuyibanariza harabaye n'ibintu byinshi no gukuraho hariho mu burundi reforume ya voise ya minisita benitengi taranti na reforme mu rutera i rwanda bakuyeho ibintu byiza byose kugira ngo bashobore gushyiraho intwaro yabo rero twari dufitiye dufatire kuri kiritire ku migenzo myiza ku bumenyi bwiza bufatira ku mico yacu ari mu rwanda ari mu burundi mu kubaka rero kazoza k'ibihugu byacu benshi rero mu rwaruka babonye ibyo byose nicyo gituma rero bokwigira ingingo y'uko kuva ubu tugejeje tugize imyaka mirongo itanu n'itanu bukura amaboko mu mpuzu kugira ngo twubake igihugu cyacu dufatiye ku mico yacu dufatiye no kwigisha abantu bose kwigisha urwaruka gifatiye mu guteza imbere igihugu intara zose dufatiye no gukomeza intwaro rusange nyakuri reka mfatire kuri iyo ngingo porofeseri mworoha guteza imbere imico kama imico karande ni ikintu cy'ingenzi ikintu cya mbere cyo guteza imbere umuco mu gihugu icyo ari cyo cyose ahantu ari ho hose ni ukubahiriza ubuzima bw'umuntu uburenganzira bw'ibanze bwana sibarenzi murebye mu bihugu byombi mu rwanda no mu burundi hari abantu banyuranye hari amaraporo menshi yagiye atangazwa n'imiryango inyuranye harimo umuryango w'abibumbye onu hari umuryango wa afurika yunze ubumwe n'indi miryango itagengwa na leta ivuga ko uburenganzira bwa muntu bw'ibanze ubuzima no kubaho bitubahirizwa imico kama abantu bashyira imbere barenze iyo ngiyo ni iyihe cyangwa se iyo mico yo kubahiriza ubuzima bw'umuntu yakubahirizwa gute kurushaho uko biteye uku nguku urumva iyo utekereje uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane uburenganzira bw'ubuzima bikwibutsa ibyabaye mu rwanda ibyabaye mu burundi urabona mu burundi ari za mirongo itandatu na gatanu itandatu n'icyenda mirongo irindwi na kabiri mirongo icyenda na gatatu n'ejo bundi ubu ngubu amaraso yaramenetse y'abarundi ateye ubwoba mu rwanda za mirongo itanu n'icyenda ukazamuka za mirongo irindwi na gatatu muri mirongo cyenda muri myaka ya za mirongo cyenda ari abatutsi bishwe mu rwanda ari abahutu bishwe muri congo no mu rwanda ni uko biriya bihugu byanyuye amaraso birijuta ku buryo biteye agahinda ibyo rero nibyo bizana imivumo ku gihugu kandi bikomoka kuri cya kintu cy'uko twakoze ibintu binyuranije n'imuco nyarwanda ndetse n'amategeko y'iyobokamana ubundi mu kinyarwanda no mu kirundi cyaraziraga kumena amaraso kereka amaraso y'abantu yamenekaga mu ndwano ariko nabwo muri izo ndwano zabaga kubera ko abarwanaga babaga ari abagabo nibo bicwaga cyaraziraga kwica umwana cyaraziraga kwica umugore mu by'ukuri ni ukuvuga ngo abantu batari mu ndwano ntabwo bicwa cyaraziraga ariko iyo kirazira abanyarwanda n'abarundi basa naho bayishyize iruhande kandi kiranazira ku birebana n'iyobokamana kuko ubuzima bw'umuntu n'ubuzima yahawe n'imana umuntu aba yari ari mu ishusho y'imana iyo rero wishe umuntu ntabwo uba ukoze ukoreye icyaha igihugu cyangwa ukoreye icyaha uwo muryango gusa ahubwo uba ukoze mu jisho ry'imana niyo mpamvu iyo mivumo ukurikirana abantu bica nkibaza rero ko dukwiriye kugaruka kuri iyo mico myiza ya kera ariko cyane cyane tukanagaruka nyine no kuyobokamana nabonye ko ubu ngubu muri mu mashuri menshi batakigisha iyobokamana ntekereza ko ayo masomo yari akwiriye gusubiraho ndetse ntabe gusa amashuri y'ibanze ahubwo akaba muri za segonderi no muri za univerisite kugira ngo abantu bakure bazi neza yuko ubuzima bw'umuntu ni indakoreka abantu barahanwa mu buryo bukurikira amategeko birumvikana abantu barafungwa ndetse niba n'amategeko abemerera y'uko bacira urubanza bigaragara bagahanwa bakoresheje igihano cyo kwicwa ibyo byo simbishyigikira ariko wenda byo byagira ishingiro ndabashimiye cyane bwana joseph kabuye sebarenzi ndabashimiye namwe porofesori emili mworoha ku bisobanuro n'isesengura mutanze kuri iki kibazo cyo kwikukira mu burundi n'ubwigenge mu rwanda imyaka mirongo itanu n'itanu ishize ibihugu byombi byibohoye kuba twumvaga rero iki cyari igice cya mbere cy'ikiganiro nagiranye n'aba bagabo bombi ikindi gice muzagikurikire mu kiganiro cyacu dusangira ijambo ku cyumweru gitaha kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza